Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na diane ninahazwe ikaze mwese kuri radiyo yanyu ni ikiganiro mu kanya rero muza kumva muri isanga ariko mu kanya eh, mugenzi wanjye diane ninahazwe agiye kubanza abagezeho amakuru avugwa ku burundi diane haravugwa amakuru ki ku burundi Ego ejo ni duhere mu ntara ya Muyinga yarayeguyemo imvura nyinshi ivanze n'urubura n'umuyaga aho yabomoye ibintu bitari bike harimo amazu, imirima, amashuri n'amasengero. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu akora mu ntara ya Muyinga Jean Bosco Ndarurinze. Jean Bosco mwiriwe.
Mwiriwe cyane Diane.
Vyifashe gute ngaho mu ntara ya Muyinga?
Ego iyo mvura yaguye ejo ku mugoroba eh, igwa mu makomine atatu ariyo Muyinga, Buhinyuza eh, hamwe eh, na Gashoho aho eh, iyo mvura imaze kugwa yarahitanye amazu agera ku ijana na mirongo itatu n'indwi kuko biharuro duhabwa na buramatari w'intara ya Muyinga bivyerekana amashuri agera kuri atatu yaraguruwe yaragurutse ibiro bibiri by'abayobozi b'amashuri bira- birononekara ivuriro rimwe ryaragurutse hamwe n'amashengero agera kuri abiri Aho rero Abanyagihugu, bivuze ko Jean uko Bosco, twavyoneye gushika- imirima myinshi y'ibitoki n'ibiharage yagurutse Ego abanyagihugu baba muri ayo mazu ino saha barihe ko yumva yabomaguritse ahandi akaguruka?
aho twashyitse twasanze amazu aryamye hasi na cyane cyane ibisakazo bamwe bariko baragerageza gukuramo ivyo biba bigikomeye kugira basubire gusakara barabe ko boronka aho bakika umusaya ariko hari n'abandi ataco bari gushobora kurokora abo nabo ndetse harimo abatamakazi n'abatama bari bajunje bavuga ko ataho bafite baza kuja uno munsi Abajeje intwaro hari ico baravuga co guhumuriza canke ico abo banyagihugu basaba?
ego i Muyinga hasanzwe havugwa ikibazo cy'inzara iyi mvura yaguye ije hari hasanzwe hari uruzuba rwari rumaze iminsi rwaka bari bayiteze ko ibyiza ariko akaba atacu yaje kubafasha barasaba rero ko gufashishwa ibyo gusakara n'ibyo gufungura buramatari w'intara ya Muyinga Imana irabarusha akaba yatubwiye ko muri kano kanya ata kintu kinini cyari bwakorwe atari ukuraba aho badodora ku mashyirahamwe y'abagina neza na cyane cyane ishyirahamwe World Vision yatubwiye ko ryari risanzwe ribafasha iyo bashikiwe n'ibiza nk'ibyo Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze iyo nkuru yawe turaza kwigaruka ko makuru yo hanyuma tukiri mu Burundi twabwira ko uyoboye akanama k'amahoro n'umutekano mu ishami ry'umwe bwa Afrika Union Africaine ariko aragendera igihugu c'u Burundi kuri uno wa gatatu Eloge wirikanye neza umunyamakuru wacu w'ibujumbura nawe nyine ari ku murongo mwiriwe Eloge
amahoro diane agenzwa n'amakinga aho mu Burundi uwayoboye akanama k'amahoro n'umutekano mu ishami ry'umwe bwa Afrika
ismael sergi yashyitse ngaho i bujumbura nk'igihe cy'isaha indwi z'umutaga hanyuma mu biriko biramugenza hanini tumaze kubona eh, ni uko ubu nyene aha tuvuga ndikumva mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda eh, riri kilometero biri munsi ya cumi uvuye ku mugwa mukuru w'ubujumbura uja mu burengero bw'uburundi mu ntara ya bubanza aho avuye gushira amashurwe ku ntatemwa z'abasirikare baguye muri somaliya mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda muri bo hakaba harimwo eh, generale juvenal niyo yunguruza yari cegera cutwara ingabo za misome muri ico gihe hanyuma yavuze ko ari kugira ngo bubahe bahiteka abasada b'abarundi avuga ko bakoze ibikora inka muri ico gihugu ca somaliya Ego, mu kugarukana Eloge.
amahoro n'umutekano hari abategetsi barabonana nimba babonanye hari ico boba bayaze murashobora kumenya
gushika ubu nta bategetsi novuga ngo barabonana kuko ashitse mu kanya ariko aha ku mpanda yakiriwe n'abategetsi batandukanye umushikiranganji eh, w'umutekano umushikiranganji wo kwivuna abansi eh, umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare hamwe n'abandi bategetsi mu gisirikare n'igipolisi c'uburundi harimo n'umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu arenyamitwe yanatubwiye ati mu bisanzwe ugiye kuraba ikimuzanye abameshamakuru bari bamaze ati none ubona twaje muri iki gihe bivugwa ko uburundi bushobora gukura ingabo zabwo muri somaliya Mhm.
birafitanye isano ati ibanga ibi- ibi nabyo tubivuganako ego eloge wirika neza urakoze nawe we uze kubandanya udutoreza iyo nkuru turaza kuyigaruka ko handi hato diane urakoze na bagenzi bacu mutugejejeho amakuru radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ha- mwumvise rero amwe mu makuru avugwa mu burundi mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ubu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turavuga ku bicurane by'ibiguruka nk'uko mumenyereye rero uyu munsi ku wa gatatu ni ikiganiro ku byerekeye ubuzima amagara y'abantu ariko uyu munsi turareba indwara ituruka mu nkoko ariko ikaba yafata n'abantu minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi y'u rwanda yafashe ingamba zo gukumira iyo ndwara y'ibicurane by'ibiguruka avian flu mu cyongereza cyangwa se fievre aviaire mu gifaransa ni indwara rero yagaragaye mu gihugu cya uganda gituranye n'u rwanda zimwe mu ngamba minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yafashe zirimo kubuza inkoko n'ibizikomokaho birimo amagi n'inyama biva muri uganda kongera kugera ku isoko ry'u rwanda mu kiganiro muri isanga uyu munsi rero turi kumwe na dogiteri gafarasi isidore ushinzwe u- i- i- ibyerekeye imirimo y'ubuhi- y'ubworozi muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda aradusobanurira impamvu iki cyemezo cyafashwe ingamba zijyana nacyo n'ibyo abaturarwanda cyane cyane aborozi b'inkoko basabwa kugira ngo bafashe gukumira iyo ndwara nomero muduhamagaraho nk'uko mubimenyereye kugira ngo mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda mirongo itatu na rimwe nongere rero mbaha ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda noneho twakire umutumirwa wacu bwana gafarasi isidore ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze Ye mbanje kubashimira rero n'uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuvuge kuri iki kibazo cy'ibicurane by'ibiguruka ikibazo kirimo kuboneka mu gihugu cya uganda gituranye n'u rwanda nifuzaga ko mwatangira musobanurira abatwumva iyi ndwara n'indwara ki
murakoze mbere y'uko ngira icyo mbabwira ah, ahandi kumwe na bagenzi banjye dukorana yego hari adeline kabeja wo muri minisiteri y'Ubu- y'ubuzima nkaba ndi hamwe na na julius ukora mu mu bidukikije hamwe na inani jean felix nawe udufasha mu gukurikirana ibintu by'indwara by'indwara muri rusange ikibuto one health na mugenzi we bakorana yego Bon, muri make eh, icyo nababwira ni uko eh, ku cyumweru nko mu bice bya saa sita n'igice twabonye ubutumwa buturutse muri uganda batubwira ko hagaragaye indwara y'ibiguruka mu nyoni zo mu gasozi mu bice bya lake victoria noneho batubwira ko ari inyoni zapfuye bagerageza kugera muri laboratwari basanga ko ari ibintu biterwa n'ibicurane by'ibiguruka Eh, tumaze kubyumva twe nk'aba- nk'abanyarwanda twavuze ko tugomba kwicara ahubwo turebe icyakorwa kugira ngo tugire inama aba- aborozi bo mu rwanda ngo tubasabye yuko mu gihe tugikurikirana ko aho bi- ari- aho aho bigana tuba tubahagaritse itumiza ariko nanone aborozi nabo bagafata ingamba zo kwirinda mu bworozi bwabo cyane cyane ku bintu birebana n'isuku birebana no kureba ko nta rujya n'uruza mu bworozi bwabo eh, n'ikindi kirebana no kureba niba nk'amatungo aturuka ahandi aza mu bworozi bwabo no kwirinda ko abantu baturutse hanze baza ba- bazira mu bworozi bwabo batazi n'abaturutse tunabasaba nanone ko bareba uko ubworozi buhagaze bakurikirana inkoko zabo umunsi ku wundi igihe cyose habonetse ibimenyetso bigaragaza ko hari indwara bahita bamenyesha inzobere z'ubuvuzi bw'amatungo Mhm.
akaba ari uruganda turimo mu gihe dutegereje ko eh, bagenzi bacu bo mu ruganda babanza bakumvikana Mhm.
kubonye neza uko ibintu bihagaze Ye.
hagati aho ngaho twatangiye no kureba ko hagati yacu mu gihugu tumaze kumenyesha abanyarwanda ko ibibazo bihari twebwe tuhagaze gusa akaba ariyo mpamvu tugenda tu- tubaririza dukurikira amakuru tubaza hirya no hino Mhm.
kuko ubworozi eh, eh, bw'inkoko n'ibindi byose bi- eh, by'ibiguruka bihagaze kugira ngo turebe neza eh, uko twabyi- twabyifatamo Ye, Bwana Gafarasi ejo mwagiye mu mu- i Gatuna hafi y'umupaka w'u Rwanda na na Uganda uyu munsi mwagiye muri Rusizi mwasanze ibintu byifashe gute
mu gihe ubu ndacyari mu nzira sinagera rusizi Mm.
ariko igatuma aho twagiyeyo kugira ngo tuvu- tuvugane na na bagenzi bacu bakora ku mupaka Mhm.
tubabwira ingamba zafashwe ko minisiteri icyo igamije si ukuvuga ngo ko bagiye guhagarika ariko icyo igamije kugira ngo abantu birinde bigishe abantu uko bagomba kwirinda mu gihe cyose tuzamenya uko uko ibintu bihagaze muri uganda Mm.
kuko tuzi yuko nubwo hari ibintu biturika i bugande ariko hari ibintu byinshi natwe tugomba gukumira kugira ngo turinde ubworozi bwacu Ye. none se ibimenyetso byagaragaza ko eh, icyo kibazo gihari mm, murabwira aba- abaturarwanda kuba maso bakareba niba nta ntaho bashobora guhura n'icyo kibazo bakaba babimenyesha abayobozi ni ibihe bimenyetso byababwira ko ikibazo gihari kugira ngo ba- babibagezeho
Bo- sinzi niba mwasomye itangazo neza ariko ibimenyetso simusiga njye nagira ngo mubibwire abatwumva kuko njye cyane nabisomye cyane eh, aborozi eh, umuntu ufite ubworozi bw'inkoko agomba kureba niba buri gitondo na nimugoroba agomba guhita mu bworozi bwe arebe niba nta bimenyetso bidasanzwe byagaragaye mu bworozi bwe ibimenyetso yagomba gukurikirana ku birebana n'iyo ndwara ibintu byo kubyimba eh, mu mutwe ijosi bikaraga ibitwa eh, amaraso agenda ayikonsantara munsi eh, ya kerete n'ibindi mu byose bituma kirokoroko guhumeka bisa nabi Mhm.
ikindi nacyo cy'ingenzi cya- eh, dushobora kwibandaho igihe cyose abonetse impfu mu mu bworozi bwabo bahita babimenyesha kuko cyane cyane iriya ndwara y'ibiguruka usanga nibura mirongo ine cyangwa se bitaro ku ijana usanga ari i- i- aho bigarukira ariko impfu z'inkoko ziga- ziba zizamuka Mhm. Ye, hari umwe mu batwandikiye kuri facebook mu kanya tumaze kumenyesha ko tugiye kuganira kuri iki kibazo cy'indwara z'ibi ibicurane by'ibiguruka akavuga ati ese ko numvise bigomba kuba bijyanwa ni- ni- n'inyoni Eh, a- ati uko bishobora no kugenda bish- ntibyaba byagendera no mu mwuka abantu ba- babyirinda gute ubwo sinzi niba ari wowe eh, dogiteri gafarasi ugisubiza cyangwa se niba ari julius uwo nguwo muri kumwe uvuga wa- uri mu bijyanye n'ibidukikije umwe muri mwe nadusubize
Bo- okay, ibintu byo- byo mu mwuka byo ntabwo ari byo Ah, iriya ni- ni kontakite inyoni irwaye n'inyoni nzima iyo bihuje aho bisangirira aho bibana mu ntuza mu kiraro kimwe eh, bi- zikaba- zikaba ziri hamwe niho niho- niho bifata Mhm.
ariko yuko mu kirere byo ntabwo- ntabwo bibaho Mhm. ye uravuga inyoni ku yindi noneho umuntu we yandura aterera inyoni ku yindi cyangwa se umu- umuntu bahuye n'itungo rirwaye nawe a- a- ashobora kuba kuba kuba taransiporo iyo iyo- iyo virusi ku- mu bworozi
Ye. ubwo murasaba rero abanyarwanda ah, gu- gukora iki abadafite amatungo mu- mubasaba gukora iki
Bo- abadafite amatungo ni kwirinda kujya a- aho bororera Ah? kandi no gutanga amakuru igihe cyose bumvise ko hari ikintu kidasanzwe aho- aho aho batuye kuko akenshi usanga n'umworozi ashobora kurwaza akicecekera ah, ntagire i- i- icyo- icyo- icyo abwira abantu ikindi n- n'aborozi nabo ntibajye- batinyuke niyo hari ikibazo kidasanzwe cyavutse mu bworozi bwabo bamenyesha abantu aho kugira ngo bajye kwifuza nk'abantu ndetse bamenyesha serivisi zishinzwe bajye kubibafashamo Mm.
igihe cyose habonetse ikibazo nk'icyo ngicyo Ye. twibutse abatwumva ko iya radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho tuvuga ku bicurane by'ibiguruka avian flu mu cyongereza ka- cyangwa se fievre aviaire mu gifaransa nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone abakunzi b'ijwi rya amerika batangiye kuduhamagara barifuza kugira icyo babaza iridefonse nguhereho uranyumva
mwiriwe ndabumva wiriwe neza urahagana hehe
i kigali mu rwanda ye ifite- ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo ushaka gutanga umwanya ni uwawe
ifite utubazo mbaza aho batumirwa ariko tumwe kimwe ni impungenge mfite kuko niba ari ibiguruka urabona nk'inyoni bisiga byinjira bitatse biza ntiwamenya ngo byigiriye aha kubyirinda rero urumva ko bigoranye ariko rero nubwo byaba byinjiye byo nashaka kubaza abo batumirwa niba hari uburyo busanzwe baba barigeze batekerezaho mu gihe cyashize kuko uko byagenda kose niba habaho minisiteri y'impunzi n'ibiza ibiteganyo impunzi cyangwa se inkangu nka biriya kuriya biba nyine iyo minisiteri ikagoboka bo hari uburyo bari baratekereje bwo kuba bahangana n'ikibazo nk'icyo ngicyo mu gihe kibaye gitunguranye icyo kibiza nk'izo ndwara zi- ziza zidafite imipaka ikindi kandi ni ukuvuga ngo banatumye ahantu bavuga ko bagerageje ngo gukumira izi- izi nyama ziva muri uganda z'inkoko n'amagi ariko mu by'ukuri nk'uko icyo kinyamakuru cyabivuga bakomeza bavuga ko ziva za kenya eh, bitabujijwe kuza kandi mu by'ukuri ikigaragara cyo eh, nabo im- imihahiranire yabo hagati yabo ntibayihagaritse ni ukuvuga ngo niba bishobora kuva uganda bikajya kenya bikava kenya bikaza mu rwanda ubwo hari uburyo babikurikirana kuko niba barahagaritse imikoranire yabo na uganda kandi bikaba biva uganda bikajya kenya ibyo muri kenya niba bikumire byanze bikunze byumvikane ko bishobora ku- kuzagera hano n'iyo ndwara ikahagera batabiteganyije kuko yumva nta kintu gifatika cyakozwe mu- muri ibyo byo gukumira iyo ndwara wenda tugasigara duhangana n'izije ari inyoni ibyo ni icyo nicyo mfiteho impungenge kuko Eh, numvaga ko niba baba bakumiriye ibivuye uganda bagomba no gukumira n'ibyo bihugu bindi bihahirana na uganda kuko bahagaritse guhahirana na uganda ariko ibivuye uganda bijya kenya kandi biva kenya bikaba byaza mu rwanda ibirebye n'icyo kibazo nari mfite ye urakoze defonse reka noneho ubwo muhe umwanya abanza gusubize cyangwa se niba Kandi umwe muri ata- bagenzi be
alo ye Nkubwire, yego ura- aha, urashaka kuzuza ikibazo cyawe Eh, eh, hari akandi kabazo nari mfite Mm, mu by'ukuri niba bari barapanze kuzajya ba- bakurikirana indwara nk'izo batubwire u- ububasha bafite amahirwe buduha ku ijana kugira ngo twizere ko turi mu burinzi koko baduhe u- u- ububasha bafite ubushobozi bafite bwo kuturinda bene ibyo biza batubwire bati byibura dufite kubarinda mu gihe mu kigero kingana gutya ku ijana tumenye ingamba bafite mu by'ukuri bifatika kurinda ibiza nk'ibyo ngibyo ye, reka tumuhe umwanya kumara impungenge ibyo ari byo byose ndumva ikibazo bagihagurukiye deja bakikibona Eh, bwana gafarasi hari icyo kibazo cya iridefonse n'izo mpungenge afite bimwe musa nk'aho mwari mwabivuze bijyana no kwa- kwanduzanya kw'inyo- kw'ibiguruka ariko nagira ngo ubwo mbahe umwanya mumusubize
murakoze muri icyo kibazo cya lidefonse mbere yuko gisubiza niba hagize ikibazo kuri telefone bakoresha eh, indi nimero mfite zeru karindwi gatatu umunani mirongo itanu gatatu na gatanu mirongo inani n'icyenda nyuma ya mirongo itanu hari iki Mirongo itanu. Ha?
nyuma ya mirongo itanu hari
gatatu gatanu mirongo inani n'icyenda
gatatu gatanu mirongo inani n'icyenda ni karindwi Zero- karindwi gatatu Zeru umunani karindwi, Mhm.
karindwi gatatu umunani mirongo itanu gatatu gatanu muri- mirongo inani n'icyenda Ye. hanyuma urashaka ko Okay.
ako- akugezaho amakuru cyangwa akusaba Ah, ibisobanuro Mu- eh, niba iyi ngiyi izimye murita mukoresha iyo ngiyi Eh, okay
Ah.
sawa ku kibazo cya cya de france abaza ingamba tubafashe bisa nkaho duhuriyeho na bagenzi bacu muri kenya no muri tanzania ibintu byose mu- mu gihe bitaba bya- byasobanuka neza muri uganda haba muri kenya haba muri muri tanzania bahagaritse ibintu byose bikomoka bituruka mu uganda birebana n'ubworozi bw'inkoko haba haba inkoko gutumiza inkoko n'imishwi gutumiza inyama n'amagi
Mhm.
Eh, nka- nk'igihugu duhuriye hamwe muri east african community iyo turabikanyemo Mhm.
ikindi cya kabiri ni uko eh, duteganya hagati yacu nk'ibihugu bigize east african community dushaka umwanya wo guhura hamwe n'abagande twigire hamwe icyakora kugira ngo iki kibazo cyavutse kibonere umuti byihutirwa kugira ngo eh, urujya n'uruza n'ubucuruzi hagati y'ibihugu nabyo byakomeye akaba ari zo ngamba dufitanye hagati yacu Mhm.
ariko agatanga mu gihe cyose iriya ndwara ikihaga- ikigaragara mu- muri uganda Mm.
kandi ifungiye hamwe amakuru tu- tu- turakomeza kuvugana na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi bwa uganda Mhm.
hamwe na bagenzi bacu bo- bo muri- bo- bo- bo- bo mu karere Mhm.
kugira ngo turebe hamwe icyo twakora n'ubwo tubafatanya kugira ngo iki kibazo nacyo kibonere- kibonerwe umuti Yeah.
ntaho ki- ntaho kigira kiri ubugana bwonyine ariko ni twese hamwe icyaro turebe icyakora Mhm. Ye, ubwo rero nta mpungenge yari akwiye kugira yavuga ati mutubwire ye, a- icyizere dushobora kugira cy'uko muzaturinda uko bi- bi- bihamye kugira ngo tutazarwara
ikindi nta mpunge ikindi cya kabiri nshaka kubwira abanyarwanda aho bari hose Mm.
ni uko ibyo bitumiza bituruka uganda mu birebana n'ubworozi bw'inkoko biri hasi cyane ugereranyije n'ubworozi dufite mu rwanda Mhm.
mu mwa- mu mwaka ushize amagi twatumije kuva uganda ni- na- ni amatoni hafi ijana y'amagi Mhm.
nawe imishwi ni hafi ibihumbi magana atandatu mu gihe mu gihugu cyacu wenyine dufite inkoko zira hafi ku miliyoni eshanu na production y'amagi ni hafi ibihumbi bitandatu Mhm.
Eh, eh, ibihumbi bitandatu by'amatoni Mhm.
dore uvuga ko ari ibintu bi- biri hasi ni cyane bikeya mhm.
ikindi cya- ikindi nakongeraho none n'ariya n'iriya mishwi iza mu rwanda na ntuza n'amagi kenshi aba agiye muri kongo ni nka transit ica mu rwanda ku buryo mu rwanda ibirana n'ubworozi bw'inkoko n'ibindi dufite inyungu yo kwirinda kuruta kwiyexpoza kuri ibyo bibazo Mm. u u rwanda rwo rurihagije ku bijyana ni- n'amagi Ruriha- n'inyama z'inkoko n'ibindi kuri nk'ibyo marathon Mm.
Eh, Ye. reka twakire n'undi mukunzi w'ijwi ry'amerika pacifique turi kumwe ariko Ye. urahagana he cyane yewe nsanzwe ndi mu mugwa mukuru bujumbura Mhm.
na icyo kiganiro hari ibibazo nari ifite n'ibyiyumviro na- kuri ibi bijyanye n'ibi bavuga yuko ari bicurane inkoko Mm.
ibibazo rero nari ifite nari ifite nk'ibibazo bine nashaka kumubaza kuri ibi bijyanye n'ibi bicurane inkoko kuko bisanzwe eh, yavuze yuko bisa- twanituraba yuko byaba bisanzwe bifata cyane cyane nk'ibintu biguruka Ye, ni- niyo mpamvu ari ibicurane by'ibiguruka Eh, eh, yavuze bifite amubi yuko aribyo bifatwa n'ibyo bicurane ariko rero nubwo yashimikiye ku nkoko nagomba guca ndamubaza nti mbega eh, mu gihe izi nkoko zoba zafashwe n'ibi bicurane ko dusanzwe tutabona yuko umuntu adashobora gusobanukirwa uburyo zoba zirwaye n'ibi bihe zoba ko bafashe ingingo y'uko izo nkoko zidashobora kuva mu bugande zinjira mu rwanda n'ibi bihe hoba harekuwe eh, aba- yoba iyo ngingo yafashwe y'uko yoba habujijwe kuzi- ku- kuziga cyangwa hoba yafashe ingingo y'uko n'amagi yoba ar- atarekuwe kuziga cyangwa ayo magi yabyo nayo nyine yoba atera izo ngorane ikindi kandi nashaka guca ndamubaza mbega hoba harashyizweho uburyo bwo kubirinda ibiguruka ku buryo nabwo bidashobora gutera izo ngorane ikindi kandi nashaka nyine kuca ndamubaza ngerageze kuyihuta mbega iyo ndwara yoba ifise urucanco ku buryo itoshobora kuguma ikwiragira eh, mu bantu ku buryo nk'uko tubona nyine yavuze yuko yoba irandagaca gufata mu ba- eh, gufata abantu akaba ari cyo rero nashaka kumubaza yuko hoba hariho urucanco rwayo hamwe rwoba ruhariho bahabuze iki kugira bashobore kurukwiragiza mu bantu kugira abantu ntibashobore gufatwa n'iyo ndwara cyangwa gushobora kugira nti- ntibahitane aho icyo kibazo rero cyewe nagomba kumubaza cyangwa uburyo umuntu iyo ndwara yoshobora kuyirinda buba buhari kugira abudusigurire ingene iyo ndwara yoyirinda ku buryo itoshobora kumufata Ye.
haba harimo ku- kubuzwa kurya ayo magi cyangwa ku buryo kuri- kutarya izo nkoko Ye.
cyangwa ibiguruka ikibazo Rero cyawe ki- amatsiko urumva nari yifise yoba Mm.
ari nk'uko ukuntu yavuze yuko inkoko ziva muri uganda zitokwinjira mu rwanda yego kirumvikana ikibazo cyawe pasifike imbibe akaba aricyo rero nashaka kumubaza kugira dusobanure neza kugira tubitahure ye najya- ye, aho ngaho ubaza mbere y'uko ugenda ako- aho ngaho ubaza urucansho ari rwo rukingo mu Eh.
kinyarwanda urashaka kuvuga ab- ko abantu niba bashobora gukingirwa cyangwa urashaka kuvuga amatungo ko ashobora gukingirwa
ndumva nashaka kubaza yuko nk'amatungo nk'ibigu- eh, ku buryo yuko hoshobora gukingirwa amatungo y'inkoko cyangwa ku buryo nubwo bokingira inkoko ibyo mu kirere nabyo bobikingira cyangwa yuko boshobora gukingira abantu ku buryo batoshobora gufatwa n'ibyo n'iyo ndwara ituruka ku ibyo bintu bi- bi- bi- bi- bita inkoko cyangwa ibifite amubi ko Mm, bisanzwe ariko- bitumva yuko bifata ibintu bifite Yego, i- amubi Icyo nashaka asobanurira ye baretse agusobanurire ariko kandi urabyumva ntabwo umuntu- inko- in- inyoni zo mu kirere bazikingira gute se ahubwo reka dukomeze ubwo ara- Urumva- aragusobanurira icyo nanjye nashaka kumva yuko nyine yosobanura kuko urumva yibanze ku nkoko kuko Yere.
zisanzwe reka rero zitanga agusobanurire ubworozi.
ikibazo cyawe cyumvikanye eh, Murakoze cyane.
urakoze Eh, pasifike murakoze.
ye dogiteri
Hello?
nimu- nimusobanurire Nabonye.
pacifique
ntabwo nakurikiye neza ibyo Mm.
yabazaga Ma- Mm.
ma- majya muri make eh, iyi- ikibazo cy'uko giteye ibyo ya- we ibyo yi- yifuza kubaza ashaka kumenya ngo uburyo bwa harimo ibyo abaza byo ku buryo bwo kwirinda kugira ngo umuntu yirinde kuba ya- yarwara iyo ndwara akabaza niba hari n'uru- uru- u- ibyo yita urucansho ni urukingo mu kirundi na- mu kinyarwanda ni urukingo eh, yifuza kubaza niba hari ukuntu abantu bashobora kuba bakingirwa cyangwa se niba n'inkoko zishobora gukingirwa ku buryo zitagira zitakwanduza abantu
Ubwo- hari ibibazo bibiri dufite kuko kugeza ubu ngubu nta midari yagera mu rwanda ibyo ibyo dukora byose kugira ngo twirinde dukumire ko i- indwara yinjira mu gihugu ikintu cya mbere dushyiramo imbaraga kandi minisiteri ishaka kugira ngo aborozi n'abanyarwanda bose bumve ko icyo tugomba gukora cya mbere ari ukwirinda no gukumira ko indwara yinjira mu rwanda ubwo gukumira noneho hari ibirebana n'isuku hari ibirebana no kumenya inkoko zinjiye mu kiraro ugakurikirana kumenya eh, abavuye hanze no gusubira mu mu kiraro cyawe ukuntu bagomba kwifata birebana no gusukura no kumenya ko yose uko bimeze ibi byose rero iyo byubahirizwa nta kibazo tuba- tuba duhuye nacyo Mm.
ariko ukuntu bireba no- noneho n'inyoni zigenda nta- nta- nta boda ihari ku nyoni Mm, nibyo ariko nabivuga.
ahantu hose hazaga ikibazo kirebana ko inyoni zafashwe zo mu gasozi n'ahandi twashyizeho surveillance site aho no hano ibigenzura tumaze kuzipanga ni hasi eh, nka makumyabiri n'ebyiri mu gihugu na n'ubu turi mu nzira tujya gatanga kugira ngo tumubwirize abantu bakurikirane barusheho ko eh, gukanguka ba- ba- igihe cyose babonetse ikibazo Mhm, bahite bamenyesha mm.
ariko mu gihe cyose aborozi bazi icyo bagomba gukora twe dukurikirane hanze ikibazo gishobora kuvura Mm, nyina n'urukingo noneho muri muri polisi yacu ntabwo urukingo bivuga yuko ibyo gukingira kuko wanesheje n'indwara twebwe ntabwo cyakubwira kuri iyo siteti mhm.
nta rukingo dukeneye- eh, dukeneye gukoresha mu rwanda kandi ibyo tubikanyeho no mu- muri no muri region ko ibyo gukingira iriya ndwara ko yabihagarika ahubwo igihe cyose agaragaye indwara ubworozi Mhm.
bahitamo eh, ba- ba- eh, bahindura izo izo nkoko zarwaye zo bakazivanamo bagafukura ikiraro bagatangira bushya
ubwo ni ukuvuga ko izo- izari ziri ziri iruhande si zo zari ziri kumwe hashobora kuba harimo zimwe zagaragaje Ba- uburwayi ariko izindi zitaru- zitarwaye cyangwa se Hanyuma zitabigaragaza ziriya muri izi- urabona Mm, izirwaye mm, zagaze uburwayi bivuga ko n'izindi nazo Mhm.
ziba zafashwe niko zisakaje ibimenyetso byose birajyana eh, icyo ku- gihe bagasukura bagatangira gushya
ubwo se umu- ubwo se umuturage wari uzitunze zi- niba ari ari bwo bworozi akora afite nke- nke- nk'inkoko mm, mirongo cyangwa a- magana ariko bimugendekera leta- gute ari- ariko leta nayo imufasha kugira ngo asubire mu kazi ke yasanze Mhm.
kuvuga ko bamutererana Mhm, kugira ngo kuri inyungu rusange mhm, y'ubworozi hari ukuntu ba- nabafasha kugira ngo basubire mu- mu- mu mwuga wabo mm, kuko ubundi ni igihombo gikomeye Ye, reka Yeah.
twakire na tiyeri ku murongo wa telefoni tiyeri uranyumva
yego ndabumva cyane Ye, urahagana he
uganda muri uganda Eh, ni naho icyo- ibyo bicurane by'ibiguruka turimo kuvuga byaturutse Eh, hari urahagana uri muri uganda hagana he
gatuna Eh, uri hafi y'u rwanda rero
Mm, hari aho wari- wo- icyo kibazo wakibonye wowe
oya ntawe ndakibona nta gusa ndabyumva ku maradiyo ndongera ndabisoma ku kuri ubuhinga nkoranyambaga buba buri ku matelefone ku bahanahana amakuru Mhm. Eh, ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo waba ufite
Eh, mfite ikibazo kimwe nagomba kubaza uyu muganga Eh, hariho ibihugu na cyane cyane biba bigize umuryango nk'uku uganda u rwanda tanzania u burundi na kenya biba bigize umuryango umwe usanga bafite bateganya ikigo cyangwa gikora i- ikigo kiba gifite ubushakashatsi bwo gukinga ibiza ugasanga niyo baba badafite uburyo bubu kuko bivana ni- n'ubu ubutunzi bw'ibyo bihugu biba bigize uwo muryango cyangwa ugasanga bafite ikigo kiba gisanga gifa- gisaba nk'intererano hanze cyangwa imfashanyo kanaka kugira ngo ba- bakinge ibi bintu by'ibiza biza biratera nk'urugero nka za ebura n'iki kiza nyine cy'i- cy'indwara y'ibiguruka Ba- hari hari ikigo baba bafite ki- gikora ubushakashatsi kugira ngo bagerageze basabe nk'ubufasha n'ubwo baba batabishoboye ku buryo bakingira abantu cyangwa bakaba bavuga bati iyo iki kiza giteye reka twikore mu- muri abashakashatsi bakora muri iki kigo kugira ngo dukingire abantu cyangwa dukingire ibiguruka eh, badakoze ku ku gihugu ubwacyo cyangwa ku ku ku muce kanaka bakoze ukwawo kugira ngo bakorane dufate nka nka nk'uburundi u rwanda tanzania na, na kenya nk- nk'ibihugu bi- bi- bisangiye umuryango kugira ngo ba- babe bakorera hamwe kuko iyo inzu y'umubanyi ihiye n'iy'uwundi irashikirwa bakorana gute n'ibihugu bigize umuryango umwe kugira ngo bakingire ibiza bikunda kuba biriko biratera nicyo kibazo nari mfite Mm, ndumva yari yarigeze kubikomozaho urakoze tiyeri ariko ubwo reka muhe umwanya yongereye gusobanurira uburyo bakorana hagati y'ibihugu kugira ngo babe barwanya nk'ikiza nk'icyo Eh, muganga gafarasi mu- musubize tiyeri
murakoze jeni nabivuzeho Mhm, hari imikoranire dufite hagati yacu nka serivisi zishinzwe eh, ubuvuzi bw'amatungo mhm, iyo ikibazo kibonetse ahantu abantu bose barahaguruka barebe ukuntu bafatanya dufite amalaboratoire atandukanye eh, haba muri uganda hari abatari zihari kandi ni zo baduhaye n'amakuru mu gihe eh, ya- yagaragaye hari na muri kenya hari no muri kenya eh, no muri tanzania igihe cyose birenze ubushobozi bwo mu karere tureba icyo bita eh, reference laboratory ita- eh, ya padova eh, yemewe na iriya muryango mpuzamahanga w'ubuvuzi bw'amatungo bita oiye uba mu- muri eh, muri paris icyo gihe nabo batanga ubufasha kugira ngo ibisubizo bikenewe bishobore kugaragara hakiri kare na n'ubu niba mu- mwakurikiye neza amakuru haracyari eh, kuvuguruzanya eh, muri uganda ku birebana abantu baba n'indwara ariko dutegereje ko eh, iyo padova nayo igira icyo ibivugaho birebana na n'iyo virusi irimo yateje icyo kibazo kuvuguruzanya muvuga kuteye gute ni uku- uku- kutam- kutemera ko iyo ndwara ihari cyangwa bi- bihagaze gute Ah, ni ni kubirebana ntuzana n'aka- n'agakoko Aha, ako gakoko kateye iyo ndwara na kahe okay kubera zirabamenye iyo ndwara iyo ari Mm. none se Niba yo irahari Mm.
kandi nabo barayemeza noneho ni- ni ku perezida agakoko na kahe gateye icyo kibazo Mhm. ubu ni ukuvuga ko icyo kigo gikora ubushakashatsi kirahari
kirahari iyo kirahari Mm. Yeri. radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turimo kuganira ku kibazo cy'ibicurane by'ibiguruka ikibazo kirimo kuboneka muri uganda minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu- y'u rwanda igerageza gukumira kugira ngo iyo ndwara itagera mu rwanda tukaba turimo kuganira na dogiteri gafarasi isidore ushinzwe imirimo y'ubworozi muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda reka dusubire ku murongo wa telefone twakire kwizera uranyumva
kumva neza gatanu kuri gatanu nuko nuko urahagana hehe
ndi hano i kigali mu rwanda mu karere ka rulindo mu burezi bwa mugo Mhm.
ariko nge icyo naba icyo icyo nashima ni uko kugeza amagingo aya ngaya iyo ndwara tutari twayumva mu gihugu cyacu cy'u rwanda Nge- imana Ahubwo- ishimwe icyo nge na- nashakaga nanjye kubaza uwo dogiteri uwo muganga ni uko nagira ngo mubaze ese nkatwe dufite amahirwe yo kuba iyo ndwara itaratugeraho ni hari ibimenyetso nta musiga bishobora kuba bya- bitu- bishobora kuza kujya mu gihe iyo ndwara igiye kuza ku buryo ibyo bimenyetso yaza kubitubwira hanyuma nanone akatubwira uburyo ki nanone umuntu yayirinda kugira ngo igihe cyose yaza nuko yabigenza ni icyo nagira ngo nze kumubaza mu mumbarire ye arakumvise rwose murakoze kwizera turagushimiye aho ngaho i kigali mukomere ye kandi reka mbashimire kuko ijwi rya amerika rwose turabumva gatanu kuri gatanu kandi ibiganiro byanyu ni ukuri bikomeza kugenda bitwubaka nuko nuko urakoze cyane ye dogiteri gafarasi kwizera uri i kigali mu rwanda aravuga ko iyo ndwara itari yabageraho anabishimira imana nyine ariko kandi abaza ati n'ibihe bimenyetso simusiga umuntu yabona byamugaragariza ko iyo ndwara yaba igiye kuza hari ibihari
ibyo ni barakoze cyane kandi natwe mu masengesho yacu nibwo byagira ikibazo ki- kigaragara mu rwanda Eh, ari itangazo murarifite aho ngaho Eh,
ibimenyetso simusiga birimo ku ku ngingo ya gatatu n'iya kane kandi no ku mirazo y'u rwanda ndabyo biravuga muranyumva ye turakumva nari Ya.
ndimo kwakira abandi batumire ba- barimo kumpa amazina yabo abo ku mu- ku buhanga bw'ibyuma Eh, ariko ndabumva
Eh, nabivuze mbere Mm, Urabona umutwe usimba hari umutwe hari ijosi hari umuhogo eh, ugasanga eh, intuza eh, eh, harimo ibi- intuza ibimyira none ugasanga none n'ijosi eh, eh, eh, eh, ijosi risa nkaho rikaraze mhm.
no guhitwa ugasanga none icika intege eh, aho zigeraho noneho i- icumu ryonyine i- i- eh, i- rika- eh,
Ye, bikarangira kurya mhm.
bikageramo no ugasanga noneho n'impfu zigenda ziyongera mu mu bworozi Mhm.
Eh, I- ra- igihe cyose abonetse ibintu nk'ibyo ngibyo icyo dusaba aborozi birinde kuzikoraho bagamarivisene uri hafi kugira ngo abari bafasha bikurikirana ibyo bintu nabo- nabo bata- ba- ba- ba- eh, bata- batagira ikibazo nabyo cyo kwandura Mm. ibi bimenyetso mutubwira rero ibyo birimo kubyimba umutwe ijosi n'umuhogo guhumeka nabi cyangwa se gukorora ibyo gu- gu- guhitwa ibyo byose ni ibimenyetso biza ari uko inkoko yamaze kurwara nibazaga ko uyu kwizera yaba yabazaga niba hari ikintu cyam- cyamubwira ko bi- bi- bi- ish- ish- iyo ndwara ishobora kuba igiye kuza
iyo ndwara ishobora kuba ko biba biri hafi ku- kuza n- a- am- ak- akabasha ku- gutangi- gutangira gufata za kwirinda gufata za precaution
Ah, ibyo bira- biragoye cyane kubivuga kuko umuntu abimenya bya- ibyo bintu Byagaragaye.
byatangiye kugaragara Mm, Mm.
okay Mm.
yereka twakire na pierre ku murongo wa telefone pierre uranyumva pierre turi kumwe reka tube twakiriye gilbert niba pierre atarimo kutwumva gilbert wowe uranyumva
yego ndabumva ye uri he gilbert
ode ndi mu ntara y'akayanza mu burundi Eh, u- Eh, ndimo ndabumva uretse gato twumvikane tu- duf- tufate umwe ni- uwo ni ni gilbert uri mu- mu kayanza
yego yego Ye, reka tubanze tuvugane nawe hanyuma ubwo pierre turamugeraho mu kanya gilbert baza ikibazo cyawe cyangwa utanga igitekerezo cyawe muri make
bo nigeze kuba ndiko ndasoma ku rubuga rya publication mwawe mwagize ariko rero ikibazo narise shasa ni- n'ibijyanye n'ivyo mwanditse ariko gato ni umugwayi je nahise muhanagira ngo muganga aze kuhava ampa inyishu bo ni ukuvuga umugwayi ahari aho negereye ameze nk'ugwayi arafatwa amaso umwanya umwe akamera nk'udakanura kandi aku- umutwe amu- umutwe ukamera nk'uvyimbye muri icyo gihe rero urumva iyo bishyitse akajya no kwivuza amaso bamubwira ko atamaso arwaye kandi atangwane n'imwe ihari ese byaba biva kuki byaba bituruka kuki nka muganga ntibaza ko yazagaragaza akaduha umuco w'ibyo bintu kugira ngo tube twotahura Ah, ahangaha ariko najya nkwibutse ko ni muganga w'am- w'amatungo
Eh, kubera ko turimo turimo turavuga indwara yaje mu mu- mu biguruka noneho tukavuga ku nkoko n'ingamba zose zafashwe ndumva iki kibazo dushobora kuzakibaza umuganga w'abantu ah, keretse niba hari Yego.
icyo yaba ya- ya- yakubwira ariko Yego.
ndum- ndumva twazabigarukaho mu ki- mu- mu kindi kiganiro
aho naho muzaba mugize neza Eh, u- urakoze cyane hanyuma Sawa.
pierre noneho turumvikana
ndabumva ndabumva Eh, pierre wowe urahagana
ndi i kigali mu rwanda Eh, eh, ikibazo ndashaka cyawe kugira icyo nerera Yego.
afite ibibazo bibiri Mhm.
akabazo ka mbere ni ako kuvuga ko ba- bahagaritse inkoko ziva hakurya ya uganda Mm, n'ibizikomokaho mm, kandi hakaba hari abantu b'abasuma ba- ba- bajya ba- ba- binjiza ibintu ba- za magendu ku ruhande icyo kibazo cyo bakitwaramo gute mhm.
icya kabiri nacyo ese bafite ibarura baba bakoze kugira ngo inkoko ziri mu rwanda zo zo- zo- yo nta n'imwe yafashwe ba- ayo makuru yo bayatohoza gute ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo mbwira umutumire Ye, ndagushimiye pierre ye muganga rero Murakoze cyane.
mm, muganga mwumvise pierre ibibazo yibaza ndagira ngo mumuhe- Okay, Jenny, murakoze cyane Mm, Eh, ku kibazo cya mbere kirebana no kumenya amagendo amagendo abaho i- i- i- icy'ingenzi ni kugira ngo abantu barebe ukuntu barwanya ayo magendo mm, n'inzira z'abonye amagendo kugira ngo abantu bamenye ikibazo uko giteye Eh, dukangurire abaturage n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano kwiyanira hafi urujya n'uruza bakareba ku mipaka n'aho ibibazo bishobora kuba bi- kuba biri Eh, abarenga kuri ibyo bintu bagafatirwa ibyemezo mhm.
Eh, ikindi nacyo ni uko ntabwo bavuga ko imiziri zose uzi- i- zikorwa ijana ku ijana igihe cyose habonetse ikibazo ubu ngubu twamaze gukora faze ya mbere irebana no kumenyesha abantu no kubakangurira kwirinda Mm, faze igiye gukurikira no kugira- turebe hagati mu gihugu ibibazo bihagaze bike mhm.
akaba ariyo mpamvu ama- bashyizeho ama ekipe dushyiraho na za site za surveillance ahantu hose hatandukanye mu gihugu kugira ngo tugende dukurikirana umunsi ku wundi haba ku biyaga haba mu bworozi haba mu masoko haba ahantu hose ashobora kuhurira abantu kugira ngo tumenye neza uko ibintu bimeze no gukurikirana amakuru hafi Mhm.
ariko turushaho no kwegera abantu no kubabwira ngo nyabune nyabune hari ikibazo kiri ku baturanyi nabo birinde kugira ngo ubworozi bwanyu bushobore kububungabunga Mm.
ari ibintu by'ingenzi cyo gukoresha Mhm. mubona se babyitabira gutanga amakuru tuvuge iyi ntabwo ari indwara ya mbere yadutse mu matungo ariko iyo mubwiye abantu muti ni mu tugezeho amakuru y'uburwayi buri mu, mu- mu- mu nyamaswa cyangwa se mu mu itungo runaka mubona babyitabira bakabagezaho ku buryo bwa vuba
Eh, barabyitabira cyane nk'ejo turangije ikiganiro kuri radiyo no kuri televiziyo aranaduha mugari Mhm.
batubwira ko mu bworozi bwabo hari ibintu biri bagiye babona ngo yabo yo kwishyura ko ariyo urugero abakozi barareba babwira ikibazo uko giteye nanone turimo turamutse tujya rusizi babwira ko ari inyoni zirimo babonye zapfiriye hafi ya rusizi zireba ko bimeze Eh, ibi byose ni inforomasiyo tugenda dukurikirana kugira ngo turebe uko sitasiyo imeze kandi abantu ba- ab- abantu kabisa barabyitabira baraduhamagara hafi haba nijoro haba haba isaha zose barabikora
Iyo ubwo izo nyoni zapfuye muragenda muzifate mujye kuzipima
tugiye kureba uko biteye tukagenda kimwe niba ari ari- ariko bimeze bo gufata za eshansiyo bose barahari Mhm.
ubu turajyana isemeza turimo turajya Mhm.
itangwa kureba uko na na environment uko iteye muri rusange Mm, numvi- wambwiraga mu kanya ko mu- uri kumwe n'ikipe i- yindi ya nini iri ku- ya ba- bagenzi bawe mu- mufatanyije muri urwo rugamba rwo kurwanya iriya gripe yo iriya f- indwara yo mu biguruka niho turi ni ibicurane ekipe irimo iki gitugu twita one health team ha?
Mhm, Eh, harimo abashinzwe inyamaswa zo mu gasozi harimo abashinzwe ubuzima bw'abantu imisante harimo eh, abo- abashinzwe ubuzima bw'amatungo ari kuri veterineri noneho n'abantu bakora ku mipaka bose turi ikintu imwe naho rero banjye ibintu byi- byibiza nabo turi hamwe turakorana kugira ngo turebe neza kugira- uko- uko ibintu bihagaze mu gihugu twagatanya ibiri hanze Mm, mwayihagurukiye rwose
turahagurutse
Eh, twibutse abatwumva ko yari radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri n'ikiganiro muri isanga
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uwo watwandi- hari utwandikiye ah, ernest ati ndi ku mu- ah, ku mupaka ati ni byiza gukumira iyo ndwara bafatanye n'abaturage cyane cyane abatuye ku mipaka ibyo rero ndumva muganga yari amaze kubitubwira ko barimo kugenda babikora ati hari undi ubajije ati turatsinze ati iyo ndwara irangwa n'iki umuntu yabasha ate kuyirinda ndumva muganga yakomeje kugenda abisobanura Eh, ariko reka noneho nongereyeho umwanya muganga izidore gafarasi yatubwire muri makeya uko ikibazo cyaba gi- gihagaze eh, mu mu baturage batunze amatungo muganga gafarasi aho mwa- aho mwageze mwatubwiye ko ikibazo nta gihari kijyana ni- ni- n'ibi bicurane by'ibiguruka ariko hari impungenge abaturage bafite bababwira iki
izo mpungenge ejo hari itangazo rya minisiteri y'ubuzima nayo yatanze igira abantu ukuntu bagomba kugifatamo Eh, eh, mu gihe cyose abonetse ikibazo kidasanzwe eh, eh, aho batuye cyane cyane birebana n'ibya bya- bya- bya by'ibicurane ukuntu bagomba kwirinda kandi byose bishingiye ku itangazo rya minisitiri w'ubuzima n'ubworozi igaragaza ukuntu bagomba kwitwararika bagomba ku- birebana no ku- no kwirinda kujya ahantu hari ubworozi badafite gahunda eh, bariyo kandi igihe cyose hagaragaye ikibirabona ibimenyetso byose bya giripe kuko eh, kenshi indwara ifite umwihariko wayo eh, hari ya giripe isanzwe ariko ugasanga ifite ubukana burenze eh, giripe uko uko tuyimenyereye Hano iyo abantu basiga intege hakiri kare gukorora gu- guhumeka eh, umuriro uzamuka icyo gihe cyose bahita bamenyesha eh, nuza- i- ibigo nderabuzima aho bari eh, umutwe bamere nabi mu nda bumva bashaka kujya eh, bakora za diyare n'ibindi bahita bamenyesha inzego i- z'ubuvuzi ziri hafi kugira ngo bakurikirane kuko bajya ku muganga Ye, inomero bahamagaraho ziracyari za zindi hari izo mfite hano imbere yanjye mirongo zeru mirongo irindwi na gatatu mirongo inani na gatanu zeru gatatu gatanu umunani icyenda ndumva mwari mumaze kuyitanga iyo ngiyo tuba dukomeje kwiha nimero tuvugiraho Eh, inomero turimo kuvugiraho ubu ngubu
Eh, ni iyi nyine zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu Mhm.
gatatu na gatanu inani n'icyenda Ye.
nimubona izimye murakoresha zeru karindwi gatatu umunani mirongo itanu makumyabiri na gatanu mirongo inani n'icyenda ye oya iracya- iracyakora kugeza ubu ngubu navugaga inomero aba- abaturage bahamagaraho izo nari nabonye mu itangazo niba nta bahamagaraho niyo cyahindutse ndi zeru karindwi gatatu Mhm.
kandi ba- ba- ba- ba- eh, nk'ijoro rishi- eh, turangije bakomeje kwiyamagaraho tubuganiraho tubasubiza nuko nuko ye twakire n'undi mukunzi w'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone turatsinze uranyumva ndabumva Eh, urahagana he
Eh, ni mu rwanda mu karere ka kamonyi Mhm,
Eh, nanjye nakohoza nkurikirana ikiganiro mhm.
ariko nanjye naje kugira impungenge ndibaza nti eh, nimba eh, iyo ndwara yabonetse mu gihugu cy'abaturanyi eh, noneho ku bijyanye n'ibiguruka eh, inyoni n'ubusanzwe nta muntu wazikumira kuva kuva zava mu gihugu zijya mu kindi ese nibajije nti none bizagenda bite ndetse imbogamizi mfite eh, bizagenda bite nihagira eh, nk'abantu banduzwa n'izo nyamaswa zaje kuri ubwo buryo kuko eh, ni ibiguruka kandi ibiguruka bi- bisa nk'aho bitandukanye ubwo rero nibazaga nti ni impungenge nki eh, mwamara abaturarwanda wenda ku buryo ba- banduye izo eh, ibyo bicurane benda biturutse kuri ubwo buryo bundi ese ni gute bya ab- abaturage ba- bavurwa cyangwa se ni izihe mpungenge batumara ngewe nicyo kibazo nari mfite Mhm.
Eh, Eh, impungenge zawe zirumvikana ye M- muganga izidore turatsinze afite ndakuvuga yuko- impungenge ku birebana n'inyoni zo- nta muntu wa- wakumira inyoni zigenda ariko ibyo twashyizeho niko ahantu hose hari konsantarasiyo y'inyoni ubu ngubu umwe arakurikirana haba muri pariki haba ku biyaga haba no ku migezi ku bishanga ubwo turakurikirana igihe cyose habonetse impfu zidasanzwe n'izo nyoni guhita batumenyesha turajya kureba tugafata sampo tukareba aho tuyidansifiye ibyo ari byo Kuge- eh, na n'ubu aho tugiye ubu ngubu nibwo batubwiye ko ari ikibazo cyabonetse hafi ya eh, mu- mu- mu- mu- uriya mugezi wa rusizi tugiye kureba ibyo- ibyo ari byo iyo ni farumasi tubonye ku- kubona hari indi timu yagiye mu kagera bari bazajya kwigisha abantu ukuntu bakurikirana iriya timu yo muri parike yo mu barakurikirana hari aba- eh, hari abaganga bariya ba- ba- bariya bazwi bamamaza eh, eh, ubuvuzi bw'amatungo nabo bakurikirana ahantu hose hari imigezi bakurikira kugira ngo igihe cyose habonetse ibintu bidasanzwe basanze inyoni zapfuye zitazwi eh, batazi neza aho zikomoka bahita bamenyesha tukajya bakurikira kugira ngo dutangire iyo surveillance no gusuzuma uko bimeze Mhm. ese muganga kandi farasi tubabuza kuzifataho batange amakuru gusa Mhm. none se nk'izi mpungenge za turatsinze nk'umuntu aramutse iyo arwaye tuvuge yagize ibyago akarwara imiti yo kumuvura yaba ihari yavurwa agakira cyangwa se biragoye kuzivura muranyumva alo alo turumvikana radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndumva hari akabazo ko kutabasha kumvikana neza n'umutumirwa wacu ariko reka dukomeze tugerageze ndumva hagati mu- mu mu- mu itimu muri ya rya tsinda ry'abaganga cyangwa se abahagurukiye kujya kurwanya ibicurane by'ibiguruka ba- bagomba kuba barimo kuganira hagati yabo ntabwo muganga arimo kunyumva muganga izidore muranyumva ubanza telefone ye yicitse ubwo tura- turongera tumushake mu kanya
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacyarimo ku- tong- twongeye gushaka muganga zidore Gafara- gafarasi nagira ngo n- ku buhanga bw'ibyuma numve niba bamubonye hanyuma ubwo turamuha umwanya nyine yakomeze abasobanurire ku byerekeranye n'ibi bicurane by'ibiguruka indwara yabonetse muri uganda ikaba eh, hakaba hari impungenge z'uko yagera mu rwanda ariko nyine ingamba zikaba zarafashwe na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ariyo ishinzwe ni eh, ibin- amatungo ubwo rero nagira ngo twongere tuhe umwanya muganga gafarasi akomeze asubize ibi- ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika muganga farasi twari turimo dusubiza ibibazo bya turatsinze uri ku kamonyi ku mpungenge afite z'uburyo hakumirwa inyoni cyangwa se eh, n- igihe umuntu icyo umuntu yakora yarwaye nababazaga mbere y'uko telefone icika nababazaga niba umuntu aramutse arwaye ha- niba hari imiti umuntu yavurwa agakira cyangwa se niba binoroshye kuvura iyo ndwara
bahamagara kuri ya nimero yindi nabahaye Eh, ariko niyo twahamagayeho
aha ntabwo ari muhamagaye murakaza ngo yongere arambwiye ngo ngo- ngo- ngo iyindi yanze
aha niyo niyo ngi irafunguye karindwi none se ko ubu ngubu tukumva ubu dusigaje iminota hafi ine ndumva nta nta kibazo cyagombye kuza Okay.
Eh?
Mu- mu byo yabajije Mm.
byose urasize abaje bimaze kuba mushubije wari umaze kumusubiza
ku birebana n'abantu reka mbaye umuganga muri minisante agira icyo ababwira yego
murakoze nitwa adeline kabeza nkaba nkorera mu kigo cya rbc ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo ku bijyanye no kumenya ibimenyetso by'umuntu wafashwe n'iriya ndwara i- iriya ndwara ifata nka giripe isanzwe umuntu atangira afite umuriro agakorora akagira ibicurane akababara mu mihogo eh, akaba akaba yanagira na diyare hanyuma ashobora no kugira guhumeka nabi bikaba byarangira anapfuye
none se Gusa ya- abaturage
komeza
icyo dusaba abaturage rero ni uko umuntu uwo ari we wese wa- wagira ibyo bimenyetso akaba kandi eh, hafi y'aho atuye cyangwa muri iyo minsi akaba yarageze ahantu hari amatungo cyangwa ibiguruka byaba bifite iyo ndwara tumusaba kwihutira kugera kwa muganga Mhm. ye eh, nabazaga rero niba ya- iyo agiye kwa muganga imiti irahari umuntu ashobora kuba yabona ubufasha bw'ako kanya akavurwa biroroshye kuyivura cyangwa se n'indwara ishobora kuba ya- yahitana umuntu vuba na vuba
ubusanzwe n'indwara ivurwa igakira Ah, ibintu nka giripe iyo umuntu abonye ubufasha hakiri kare ahita akira rwose nta kibazo ariko uko atinze kwivuza niko ah, nyine aba ashyira ubuzima bwe ah, muri danje ashobora- bishobora no kugeza ku rupfu. iyo biyita iyo umuntu atavuwe iyo atabonye ubufasha hakiri kare Mhm.
ariko imiti irahari iravurwa igakira neza Mhm. ni imiti muhorana kwa muganga muhorana buri gihe nk'uko eh, im- indi miti yose hari iyi nayo muba muyifite hafi muvuga muti igihe haba i- ikiza cy'indwara nk'ingi y'ibi y'ibi bicurane by'ibiguruka n- namwe mukaba mwiteguye
Eh, duhora twiteguye iyo miti ihari nta muntu wabura ubufasha bukenewe Mm.
icyo ari cyo cyose ni mu gihugu hose ni mu rwanda hose wabasha ku waba- waho uyu muntu we- hose yafatirwa ntabwo ari ahantu mu bitaro byihariye ku- kubera ko ari indwara idakomeza itaboneka kenshi hose aho umuntu yajya ajya kwivuza Aho- aho ari- aho yajya hose ab- abona ubufasha iyo arembye nk'uko indi ndwara iyo ari yo yose bisaba transfert akaba yajya kuri kuri hôpital de district cyangwa kuri hôpital ya référence niko bigendana kuri iyo ndwara Mm. akajambo ka nyuma mwabwira noneho abakurikiye radiyo ijwi ry'amerika ko ndimo kubona turimo kugera ku musozo mwabwira abakunzi b'ijwi ry'amerika iki muri uyu mwanya
I- i- icyo tuwusaba ni uko ni ubufatanye n'abaturage ni ubufatanye n'inzego zose haba iz'ubuyobozi haba eh, inzego z'ibanze inzego z'umutekano werekanya amakuru igihe cyose abona ikintu kidasanzwe mu bworozi bwabo tubimenyesha kugira ngo ubufasha busabwa butangwe haba ku bantu cyangwa ku matungo Mhm. ye reka noneho Mhm. reka mbashimire rero mwese abo twari kumwe muganga gafarasi izidore mwatuganiriye namwe madame adeline kabeja mumaze kudusobanurira ku byerekeranye n'amagara y'abantu ndabashimiye mwese abaduhamagaye abaduteze amatwi nkaba nshimira kandi n'abo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri nick wafatanije na inosa kimenyi Ah, tumwifurije kandi kugaruka neza aho yari ari mu biruhuko mwese mwese mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika